iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ikaze rero mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu kanya turanyarukira mu karere mu burundi abanyepolitiki bamaze gutorwa n'imigambwe yabo ngo bazayihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu bakomeje gutanga gutangaza imigambi bazashyira imbere nko mu bya politike ikintu tuzokwihatira cyane rwose ni uko intambwe abarundi bagezemo mu kunywanisha abarundi iyo nka ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyijimangire ku buryo abarundi mu budasa bwabo ata muntu azosubira kwiyumvira tabuhuti cyangwa tabututsi cyangwa tabutwa
uwo ni visi perezida wa mbere w'uburundi gastos ndimwo watowe n'umugambwe iprona avuga ku migambi nyamukuru azashyira imbere mu kwiyamamaza ikiganiro ni mu buryo burambuye rero mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu turabanza guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi reka amakuru tuyahereye muri sudani y'epfo aho umwe mu bayobozi bakomeye batavuga rumwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki makumyabiri n'ebyiri y'uku kwezi kitagishobotse mugenzi wanjye edi rwema turi kumwe hano muri studio hakomeze iyi nkuru guhuza ingabo za leta n'izinyeshyamba nibyo byagombaga kubanziriza ishyirwaho rya leta y'inzubacyuho angelina ten ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryo guhuza ingabo yavuze ko bakeneye nibura ibyumweru bitandatu kugira ngo izo ngabo zihuzwe guhuza ingabo ni kimwe mu biteganywa n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagati ya perezida salva kiir na riek mashar utavuga rumwe na leta mu gihugu cya ethiopia iyi ni nayo ngingo ikomeje kuba imbogamizi ikomeye kwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano teni yavuze ko hari byinshi bigikenewe kuboneka kugira ngo igikorwa cyo guhuza ingabo kigerweho muri byo harimo ikibazo cya mikoro avuga ko leta ye idafite ayo masezerano ateganya ko igisirikare cya sudani kizaba kigizwe n'abasirikari n'abakozi bagera kuri hafi ibihumbi mirongo inani na bitatu biteganyijwe ko perezida kir n'uwo bahanganye mashar bahuriye addis ababa mu mpera z'iki cyumweru mu rwego rwo kugerageza gushakisha umuti w'ibibazo bikomeje gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bombi bashyizeho umukono edi urakoze tuve muri sudani y'epfo tugaruka inaha muri amerika aho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump abonana uyu munsi kuwa kane na perezida wa kenya uhuru kenyatta kuri perezidansi y'amerika mugenzi wanjye fideli niyo ngabo hano muri studio harimo kudukurikiranira iyi nkuru fideli abayobozi bombi barateganya kwibanda kuki byitezwe ko abo bategetsi babiri baganira ku byerekeye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu bijyanye n'ubudandaji hagati y'ibihugu byabo hamwe ayo masezerano yoshikwa ko bwoba bubaye bwa mbere amerika igiranira amasezerano nk'ayo n'igihugu cyo muri afurika kenya ni igihugu gifitiye akamaro gakomeye inyungu za amerika ni mu gihe amerika iri kigerageza guhangana n'ubushinwa bumaze kugira igihagararo gikomeye muri afurika ubushinwa bwararenganye amerika mu bijyanye no gukorana na afurika ku byerekeye ubudandaji haraheze imyaka irenga cumi urugendo rwa uhuru kenyatta mu ngoro kwa perezida wa amerika ni ikintu gishika gake ku bakuru b'ibihugu byo muri afurika uhuru kenyatta yarabonanye na perezida trump imbere yaho mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani perezida wa amerika donald trump ntiyigeze yerekana ko afurika ifitiye akamaro amerika kuva ashitse ku butegetsi amerika yaragiranye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu byerekeye ubudandaji n'ibihugu mirongo ibiri yamara nta gihugu na kimwe cyo muri afurika cigeze kigirana amasezerano nk'ayo na amerika fideli niyo ngabo urakoze reka noneho tunyarukire mu burasirazuba bwo hagati aho umwiyahuzi yarushye imodoka mu basirikare ba israeli iyo modoka yarushwe mu basirikare ba israeli ikomeretsa cumi na bane mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ni mu gihe ku butaka bw'abanyapalestina hakomeje kubera urugomo rwakurikiye umugambi w'amahoro w'iburasirazuba bwo hagati amerika yatangaje utaravuzweho rumwe abantu batatu bahitanywe n'amasasu ya israeli ni mu bushyamirane bwabereye mu gice cy'uburasirazuba bwa yeruzalemu n'icyasi Jordaniya cyigaruriwe na Israeli umuvugizi wa polisi Mickey Rosenfeld yavuze ko umushoferi w'iyo modoka yamenyekanye yari yahise ahunga ariko yashakishijwe i Yerusalemu hagati no mu burengerazuba bwayo icyo gitero cyabaye mu masaha munani za mu gitondo ziri hafi kuzura ku isaha yo mu karere amakuru atangazwa n'igisirikare avuga ko uwagabye icyo gitero yiroshye mu muhanda aho abasirikare bari mu karasisi umwe muri abo basirikare yakomeretse bikomeye ahita ajyanwa mu bitaro radiyo y'igihugu yavuze ko abahuwemo iyo modoka bari bagiye mu muhango wo kwinjizwa mu gisirikare mu burasirazuba bwa yeruzalemu umujyi mutagatifu aho abayahudi bahora basengera radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
turabararitse rero ikiganiro iwanyu mu ntara ni kimwe mu biganiro ijwi rya amerika ribagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu reka rero tujye mu karere k'ibiyaga bigari ikigo gikusanya amakori n'amatagisi mu burundi kimenyesha ko cyegeranyije amakori ku nyubakwa zikodeshwa angana na miliyari eshatu z'amafaranga y'amarundi mu mwaka ushize bibiri na cumi n'icyenda inkuru ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda hatangujwe kuri uno wa kane isekeza ry'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gisagara ca bujumbura urongoye igisata c'amakori n'amatagisi akaba yasavye abafise amazu bapangishije kwijukira gutanga amakori atagahato uwujejwe igisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obe yibutsa abarundi akamaro kayo ku buzima bw'igihugu no kuba kibamwo joseph ndayizeye akavuga ko hari abafise uruhara ruhambaye kugira icyo gikorwa cyo kwegeranya amakori n'amatagisi ku nyubakwa zipangishijwe gishoboke twese turazi akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi icyo bimariye igihugu ngarutse kuri bimwe bimwe nogagaruka ko amakori n'amatagisi ikigobere cyanduza nk'uko yabivuze bidufasha mu bikorwa by'iterambere no kwiyubakira inyubako rusange tutazeye inze tutazeye amakungu ahantu tanga nk'urugero hariho kwiyubakira gusanura amabarabara kubaka amabarabara barabara kubaka amavuriro kubaka amashuri guhemba abasoda n'abapolisi hamwe n'abakozi ba leta mukaba mwumva rero umurimo dushinzwe mu kigobe wo gutoza amakori n'amatagisi igikorwa cyacu kitagenze neza tudashyigikiwe na mwese mwebwe mujeje intwara n'abamenyesha amakuru bari ngaha n'ibinyamakuru byose bikorera mu burundi ko icyo gikorwa kitoheza ngo kigende neza eka n'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura bwibutsa ababa ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ko iyo batanze amakori n'amatagisi abagaruka ko ramadani nkurikiye umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara yari yitavye inama yo gutanga udusekeza ry'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yibukije uruhara rw'abajejwe intwaro muri ico gikorwa twebwe nk'abajejwe intwaro mwebwe ababusitane abashef de zone abashef do quartier ko mugira uruhara rubonetse kugira ngo amahera azaboneke ku bwinshi ko iyo abonetse agaruka mu bikorwa by'iterambere agaruka mu bijyanye twemerera abenegihugu kuzobarangurira mu gisagara ni muri iyo ntumbero rero dufasha n'ikigo obere kugira ngo duhimirize turabe uko byogenda kugira ngo abenegihugu bumve yuko atari umuzigo ko hari amategeko ntihagire abantu ajya mu bihano kandi hari ikiringo kigenewe kujya kumenyekanisha amakori amahera wawinjiza mu mazu upangishije bakaraba yuko bibereye ko baguca ikori cyane ko atakori woguca bamwe mu bajejwe intwaro nabo nyene bafise icyo basaba kugira bahimirize abafise amazu bapangishije kuja kubimenyesha ikigo obeya desire mazimpaka ni musitanteri wa komine mukaza asaba ko obeyer yoraba ingene yoha agashiruka bute abajejwe intwaro yo hagati bafasha mu kumenya abategerezwa gutanga ayo makori n'amatagisi ni ukumanuka kugira ngo duhimirize uzi ko atari ibanga ryo gutwara umutumba amenya yuko byinshi bimuraba n'icyo ari igikorwa ciwe mugabo yari intumbero zitaba mvuga ni obere niraba ingene ikorana na adiminisitirasiyo kuko na twebwe iyo tuba dufise uburyo obere ikoresha ni akamaro kuko iyo dutoreza ayo mahera natwe twayitoreje mugabo kubera ifise ivyo vyuma nta buhinga ko twese turabufise ni ibyuma gusa n'uburyo babaha mu butanga no ku mukuru w'umutumba amahera yo kwinjira murakoze urongoye igisata cegeranya amakori n'amatagisi aratahura imyitwarariko y'abajejwe intwaro joseph ndayizeye abasaba ariko kuba barafasha ikigo obe mu kurindira ko ibintu bihindukana cyane cyane mu makomine agize igisagara ca bujumbura mu bisanzwe uno munsi kumbure ayo mafaranga ava muri aya mazu akoswe kumbure aja mu kigega eh, ca meri ingene bigenda ivyo nibanga ryanyu murabizi ariko bizoshikaho le communes urbaines ziba suffisament autonome kuko iyo deba turayumva naho tutarimwo turayumva ariko bizoshikaho umustaneri wo muri meri aba suffisament autonome kumbure ubwo buryo bushike canke bushikire abashef de zone directement nico gituma rero twobasaba yuko mu mi- mu bikorwa mukora nico gikorwa mu gishiramo mugasaba les chefs de carte inzu yose mubona ipangishijwe yuko yoba identifiye hanyuma tukabikurikirana ivyayo warongoye igisata cegeranya amakori n'amatagisi mu kigo obr yibutsa abegwa n'ayo makori yo ku nyubakwa zipangishijwe catanguye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere uno mwaka agasaba abataritura ikigo obr kubigira vuba mu ntumbero yo kwirinda ibihano bashobora gufatirwa desire hatungimana arakoze kuri iyi nkuru ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi tuve mu burundi noneho twerekeza muri tanzania aho leta ya tanzania n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr uyu munsi ku wa kane ryacyuye impunzi z'abarundi barenga magana ane bahungiye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi ziyandikishirije gutahuka ku bushake inkuru twateguriwe na mugenzi wacu uri muri tanzania james jovin tuzoshima kubo- kubona dusuye kubona natwe isi dukomeye kuri uyu wa kane hatahutse imiryango ijana na cumi n'icyenda igize impunzi magana atatu na mirongo itanu ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo zivuye mu nkambi ya nduta mu nkambi ya mutenderi hatahutse imiryango mirongo ibiri n'itandatu igize abantu mirongo itandatu nyarugusu naho havuyeyo imiryango umunani igize abantu cumi n'indwi bitegekanywa yuko zishikira amakamba na ruyigi ijwi rya amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura bamwe mu batanze ikiganiro bavuga yuko banezerewe gusubira mu gihugu c'amavuko ni ukuvuga icyo kintu nacyakiriye neza rwose neza cyane bivuye n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko abyiyumvisemo kandi icyo cyo guhunguka ku bushake ni ikintu ni ikintu cyiza rwose bashoboye gukora ntabwo twagishima rwose twacyakiriye neza cyane ukuri turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu burundi mu gihugu catwibarutse usubiye mu gihugu cy'amavukiro ugenda wumva ko ari sawa baremeza yuko bagiye kubanza ubuzima bushasha kubera bari bamaze ikiringo c'imyaka myinshi barahunze kwirinda byiteguriye neza ndetse na- nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza n'abo dusanzeho ndetse dukore dukore imigambi iteza- iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe ngiye kugira ngo menye ukuntu imibere yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire ukuntu kwisuganya ndamenya ko umuntu yari asanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba amenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora gukurikirana uyu muntu ku bijyanye n'ikintu cyose kiba cyankenerwa yasabwa kubera kuko bamufasha basaba ko twofashanya tugafatana mu nda tuga- bakagerageza kugira ngo twiyitaho nabwo tukabitaho kubera twese tu- turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu- mu buryo ibintu u- ko abo dusanze bakatwakira neza nko tuka- tukabakurikirana mu buryo twebwe kumva tusanzwe twifashije twitayeho abantu saba bari mu burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko botwitegurira ndetse n'akanyamuneza ndetse tuzoshima kubo- kubona dusuye kubona natwe isi dukomeye Eh, impungenge ziraba kuko ahantu umaze igihe uta- uta- utahari n'ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi kugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu nk'ubuzizi ibintu ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwo ukora gutya nawe ikibabandanya ni iki bivanye n'ibyo uhas- usanzwe ba- bagezeko mu bisanzwe jewe kwiyandikisha ni ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawe aje ahungana n'uwundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe ingorane gusa ni uko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona kuva umugambi wo gutahukana impunzi utanguye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi cumi n'indwi buri mwaka harataha impunzi zirenga gati ibihumbi icumi ku bushake bwazo mu bitigiri bitangwa na ACR abasigaye mu nkambi za Nduta Nyarugusha na Mutenderi barenga gato ibihumbi ijana na mirongo umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'umwe bitegekanywa yuko hazoba hamaze gutahuka abarenga gato ibihumbi mirongo indwi na bibiri abarenga gato ibihumbi mirongo itatu nibo bamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu cabibarutse ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu mezi atatu gusa uburundi buzaba buri mu matora arimo ay'umukuru w'igihugu abanyepolitiki bifuza kuziyamamariza muri ayo matora baba abigenga cyangwa se abahagarariye amashyaka batangiye gutangaza imigambi yabo ijwi rya amerika rikomeje guha ijambo abanyepolitiki babyifuza mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gaston sindimwo watorewe watowe n'umugambwe wiprona kuzawuhagararira mu matora yatangiye avuga ku migambi nyamukuru azashyira imbere mu kwiyamamaza biragoye kuyivuga yose ngo tuyishobore mugabo ni uko twifuza gushyira imigambi mikuru mikuru irabishinga abarundi cyane cyane nko mu byerekeye politiki ibyerekeye ubutunzi ubutungane imibano ibyo byose ni ibintu biturabishinga nko mu bya politiki ikintu tuzi kwihatira cyane rwose ni uko intambwe abarundi bagezemo mu kunywanisha abarundi iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyishimangire ku buryo abarundi mu budasa bwabo ata muntu azosubira kwiyumvira ka buhutu cyangwa ka bututsi cyangwa ka butwa mugabo azo kwiyumvira ka murundi ni ukuvuga ububi bw'abarundi tuzobukomeza ikintu cya mbere cya kabiri tuzitegeye kongera ingene duha ishusho nziza igihugu cyacu cy'uburundi mu kunagura imigenderanire n'ababanyi n'ibihugu byo ku isi kugira ngo tugire ijunje n'ijambo mu makungu cyangwa amasezerano y'arusha mu bintu bitari byaje mu ngiro tubishyira mu ngiro kugira ngo bigende neza wa mugwi ujejwe amatongo tuzosubiramo kugira ngo tuwuhe ikigega kijejwe gushumbusha aba canke abandi n'umuba mugwi severi nawe nyene tuzofata mu bwonko ku buryo iyo mugwi inyarutsa igikorwa kugira ngo abarundi bamenye kahise kabo kandi bakamenye kumwe ku buryo abarundi bapfuye abahutu barapfuye abatutsi barapfuye mbere n'abatwa barapfuye abo bose abapfuye ntibazosubire guhitana abandi barundi bazira ubwoko bwabo dutangwe kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose mwashikirije cy'ukunga ubumwe bw'abarundi kugira ngo ntihasubire kuvugwa umuhutu umututsi ubuhinga muzokoresha canke ibintu tuvuga mu gifaransa strategie n'izihe amaleta yose yaje yavuga ko ashira imbere ico kibazo eka harabaye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi ariko murazi ko ivyakurikiye ubwo bumwe butigeze buboneka uwo munsi nawo ukaba ari wari umunsi w'ejo itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri strategi zanyu ni zihe ubuhinga bwanyu n'ubuhe muzokoresha kugira ngo uyu mugambi mushikire ubuhinga bwa mbere ni uko twemera ubwo bumwe atagahato kandi akaba ari ubumwe buvuye ku mutima icyo nibwo buhinga bwa mbere icya kabiri ni uko muri kino kiringo tumaze turongowe na nyinshi wa petero nkuru nziza yatugiye imbere arerekana yuko amacakubiri uko yaje abayazanye usanga n'abantu baduhenze tuja muri ibyo turisamburira ko nk'impene nicyo bituma muri iyi myaka tumaze twashoboye gukora uko dushoboye kose kugira ngo ako kamo k'umukuru w'igihugu tugashyire mu ngiro uno munsi tukaba dufite icyizere yuko abarundi bato bato muri rusange bamaze kubona yuko atari icyo bapfana nta kintu kiruta icyo bapfana kuko icyo bapfa ni gitoya cyane kandi turabona yuko mu mibereho y'abarundi uno munsi ubwo bumwe buri ko burashinga imizi naho twebwe abanyepolitiki bamwe bishobora kuvuga ubumwe butari ku mutima urabona yuko atamurundi n'umwe azosubira guhendwa ngo kubera amacakubiri y'ubwoko cyangwa iki ngiki nk'uko twabivuze gushika ubu abanyapolitike bamaze gutangaza ko baza kwitoza ah, muri aya matora bashika umunani ico gitigiri gishobora kwiyongera ikintu mubona mwebwe kizobaha amahirwe yo kwitandukanya n'abo bandi banyapolitike niki ikintu muvuga ko mwisangije mwebwe niki ubwa mbere ni uko umugambi w'adasigana bitona atari umugambi usanzwe atari umugambi cyo kimwe n'iyindi migambi kuko ni umugambi wazanye yo kwikukira ni ukuvuga n'umugambi w'akahise cyangwa n'umugambi muri iyo maku- muri ayo makuba yose uburundi bwaciyemo wayabonye kandi wagizemo uruhara kugira ngo amahoro dufise uno munsi abashitse ngaha ni umugambi kandi wazanye intwaro rusange naho byagoranye ubu dushaka yuko intwaro rusange ija mu ngiro umugambi wa rusanetona ni umugambi wa kubu kuko uno munsi nimba ibintu bimeze uko bimeze ni uko umugambi wa rusanetona washizemo uruhara ntangere kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagara ni umugambi wa kazoza kuko imigambi yose rwagasore yateganije burundi itigeze ija mu ngiro kubera abagwanka biyago kubera abashatse kuducanishamo uno munsi rero uyu mugambi ufise ico uvuga gisumba n'iyindi migambi nico gituma twizeye neza yuko umugabo wa twanayitona ugiye ufata ubutegetsi utunganiza bene gihugu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na diodone muri aho diodone Uwo murakoze ndamukiriza umutumire nyakubahwa Eh, arabumva ndabumva Ego, ndabaramukije.
hamaze- muri hega diodone Ego, amahoro amahoro neza cyane muri hehe amahoro ama- amahoro amahoro ndi gitega igitega akandi kazina kawe ninde akazina ntibukeye neza bukeye neza duga ku ijambo eh, ikibazo cy'imbere turi kumwe na visi perezida wa mbere w'Uru- w'uburundi akaba kandi ego ntabwo gushimira nyakubahwa umutumire ku kuntu yagerageje gutunganiriza abadasigana ku njyane zari zadutse a- agashobora kwegeranya n'abariko barasanzara jewe icyo nomusaba ni uko yogerageza kwegeranya n'abandi bose basanzaye biyonkoye bubake umuganga w'abadasigana iragi rya rwagasore kuko birababaje kubona n'ukuri umugambwe wari wiyubatse nka kurya utanguye gusambuka hariho abantu ba- bafise ikintu bamaze kandi n'ubu bafise ikintu bomarira umugambwe gusa agerageze n'ukuri abasubiza hamwe nk'uko yatanguye kubikora kandi turabona ko biriko bigenda neza twizera yuko bose bazosubira hamwe hama tukubaka igihugu akandi ni nk'akabazo ndamubaza akabazo ndamubaza nagomba ndamubaze mu migambi bategekanya nk'uko dushobora kuvyizera ko umugambwe ushobora gutsinda mbega nk'urwaruka batekanya iki mu migambi ba- bifuza kurangurira urwaruka murakoze eh, diodone reka ibyo bibazo arabyishyura mu kanya reka tubanze dufate na niyo nsaba donis duga ku ijambo ikibazo cy'imbere bo nagomba ntangure nshimire uwo mutumire wacu yego natwe turashimira sawa sawa nagomba ndababaze rero ikibazo mwe banyakubahwa batumire yego yego mbega muri ko muraraba ku bintu byabaye kuva demiri kenze kugeza uno munsi Mm, ego nka mwebwe nk'umukandida mm, wo mu mu mugambwe iprona hari ikintu mwoba mwiteze kuzokongerako kugira ngo natwe eh, tubone yuko hari ihinduka rizoba canke muzobandanya mukorera kuri ivyo byose byaranguwe muri 2015 nka mwebwe nk'uko uwo mutumira ahejeje kuvuga ubwa mbere n'iyihe migambi nyene muzoshira imbere kugira ngo twumve yuko tubaye motive murakoze niyo nsaba donis reka Eh.
visi perezida wa mbere w'uburundi atangure yishure eh, reka agire icyo avuze ku cyiyumviro ca eh, diodone eh, buke neza reka n'ikibazo yabajije eh, hanyuma aca atandukira eh, n'icyo kibazo mubajije bo ubwa mbere turashimira abo bose batubajije kuko bafashe baterereye abandi barabaza kugira ngo bamenye ikibazo cya mbere cyerekeye ubumwe bw'umuganga w'abadasigana ifono aho dushobora twaragerageje guhamagarira abadasigana bose ba rwagasore twebwe rero hari ikibazo bakunda kuvuga kijanye n'abandi bahora mu nzego z'umugambwe twebwe ntitwabifashe aho hose hafi twabifashe kuva ku badasigana ba kera abana babo inshuti zabo twebwe kuko bazi yuko umugambi wose wanayitona ubize ingorane benshi baciye baja mu yindi migambi twateye akamu abadasigana bagiye mu migambo itandukanye kubera eh, amatwara mabi y'umugambi canke ibi n'ibindi uno munsi umugambi ukaba ari umugambi uri mu rwaruka rwinshi n'umugambwe urimwo abahumure n'umugambwe tubona yuko n'abakera bariko barawuhurumbira bari bawuvuyemo kera Eh, tugasaba rero n'abo benshi bataraza ni bamwe bavuga bati je ntabaye iki nzobi- bizogora mutanshize hasi nzoza abo nibo dusigaje kugarukana abo nabo ni bakeyi turiko twiga strategy ingene twoje inama n'ingingo tukabarondera kugira ngo iyi kandidatire yacu tuje hamwe twarabikoze kandi turiko turabikora ni uko ni urugamba rwa minsi yose rutatworohera kuko n'iwacu muri twebwe hari abatabyumva mugabo ko iteza kubumvisha kuko iprona idatsinze kandi itaronse amajwi menshi byogora ibyerekeye abajene ibyerekeye abajene ni uko twomenyesha yuko turi ko dukora n'abajene benshi imigambi myinshi urabona ko leta y'uno munsi yashyizeho umugambi wo gushyiraho ibanki y'abajene tugiye gukora uko tushoboye kose tugwize akazi hariho abajene gikuru niko abajene babura umwi- umwi- bihebura kuko akazi eh, kataboneka nk'uko bisanzwe ugasanga akazi rimwe na rimwe gatanzwe uravye imigambo cyangwa ibindi ibyo rero tugiye gushyira mu ngiro politike ibyumba mbere n'amasezerano yarusha gutandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza by'ubuhinga kandi ubuzi bugatangwa ku mugaragaro tugiye gushyiraho politike ya bimwe twita decentralisation icyo bita rezita loko ku buryo ibintu byose bizokorerwa mu makomine ku buryo umusantere azoba azi yuko bisaba abashomeri bangahe bisaba abize bangahe umusantere akaba ari we jisho ry'umukuru w'igihugu koko ikindi tugiye gukora ni uko hariho ibintu twabonye muri kaze aho umugambwe uba uri ku butegetsi uba uca ushaka kuba leta ugasanga rero umuganga agasumba umushikiranganji tugiye gusubiza icyo twise eh, la restauration de l'autorité de l'etat aho umushikiranganji yo muri leta aba afise amabanga ariwe uba responsable wa mbere y'ibiriko birangurwa muri ico gikorwa ciwe azoba ajejwe abajene rero dufise imigambi myinshi gutanga ubuzi eh, mu makomini iwabo cane cane tuka- tukiziza yuko abarundi turi benshi cane bose Ego, i- i- kandi izo nyishu mbona ari nyishu zi- zishikiye ku nyota umu- umwe mu baduteye akamu kanya niyo nsaba doranise yari yabaje imigambi mishasha muzobandira neza ku ku migambi leta y'uburundi yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na- na gatanu canke mufise iyindi migambi mishasha twebwe ntitwoza tuvuga tuti tuje gukuraho ibyariho tuze gushitsa cyangwa gushikana imigambi myiza ariko irakorwa tukongereza indi migambi myiza turabye eh, umugambi w'igihugu w'iterambere tuzoja kuwushira kuno umugambi mwiza cyane tugiye kuwushitsa kuko imigambi yamye ifatwa yamye ibigwa gute mugabo tugiye tuzoraba dufatanyije n'aba- n'aba- n'abadasigana n'abarundi bose kandi ikindi twebwe tuje tuje ntituje kugira ngo dutwarire abadasigana tuje kugira ngo dutwarire abarundi bose
icyo rero cyari igice kiganiro muri isanga mugenzi wacu frederic nkurikije yagiranye na uh, visi perezida wa mbere wi- umukuru w'igi- w'igihugu cy'u burundi gaston sindimwo watowe n'umugambwe iprona kuzawuhagararira mu matora ataha mu matora ya- y'umukuru w'igihugu ni ah, mu mezi rero atatu gusa ari imbere ubwo andi makuru twabagejejeho ni ayerekeye igihugu cya sudani muri sudani y'epfo umwe mu bayobozi bakomeye ah, utavuga rumwe na leta yavuze ko igikorwa cyo guhuza ingabo cyagombaga kuba bitarenze tariki makumyabiri n'ebyiri y'uku kwezi kwa kabiri kitagishobotse inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump arabonana uyu munsi kuwa kane na perezida wa kenya uhuru kenyatta kuri perezidansi y'amerika byitezwe ko abo baperezida bombi baganira ku masezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi naho m- leta ya tanzania yanze ibyifuzo by'abatavuga rumwe nayo basaba amavugurura muri komisiyo y'igihugu y'amatora ni mu gihe rero muri icyo gihugu amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mwaka utaha naho ababuranira Laurent Gbagbo wa Cote d'Ivoire wahoze ari perezida batangaje ko yagombye kurekurwa nta kindi kibanje gusabwa mu gihe ategereje kuburana mu rukiko rw'ubujurire ni nyuma yo kugirwa umwere n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rw'irahe mu buhorandi mwakoze rero mwese kudutega amatwi tubararikire handi makuru ibiganiro byacu saa moya n'igice ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri zoyitek yarafatanije na fasili gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na etiyene karekezi kuri mikoro mwumvaga eugenia mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika